mwandanye kumviriza ijwi rya amerika ritsamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri uno wa mbere mu burundi ijwi rya amerika muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na joe diane ni nahazo uburundi busaba u rwanda ko rwotanga abantu bagirizwa guhungabanya umutekano n'ivyaha birimo kwica baheruka guhungira muri ico gihugu ubushikiranganji bugasaba ico gihugu c'u rwanda gushikiriza uburundi izo nkozi y'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'uburundi buhora bubikora igihe cose ufata inkozi y'ikibi z'u rwanda ugataka k'uburundi uyu ni pia nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi ku ruhande rw'u rwanda bavuga ko abafashwe bazoshikirizwa urwego rururikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini turabigaruka ko handi hato mu rwanda kandi havugwa impinga ikiri ndende mu by'ubumwe n'ubwiyunge na cane cane mu miryango ikibera intambamyi abana bashimanye badasangiye ubwoko ibi vyose turabirambura mu kanya isasi imbere yo kuja ku idonido y'ayo makuru duciye ku masonga reka ariko mugenzi wacu aloise bigirimana abanze tubwire ahagezwe hirya nino ku isi mwaramutse aloyi mwaramutse diane abaganga bariko barakurikirana perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump bavuze ejo ku munsi w'imana ko abandanya koroherwa uko babandanya bamuvura covid cumi n'icyenda bavuga kandi ko ashobora gutahuka kuri uyu munsi wa mbere umugwi w'abaganga bamukurikirana bavuga ko urugero rw'umwuka wiwe wa ogisijene rwigeze kugabanuka inshuro zibiri kandi ko bisanzwe kuri buri murwayi wa kovide umuganga wa trump shan conley yavuze ko perezida yatwawe n'indege ku bitaro bya gisirikare bya walt reed ku munsi wa gatanu inyuma y'aho atanguye kuremba aho umwuka wa ogisijene wariko uragabanuka biteye ubwoba umutegetsi mukuru mu biro bya perezidanse mark meadows yavuze ku munsi wa gatandatu ko amagara ya trump yatumye abaganga bagira amakenga ariko ko yatoye imitende kandi ko hatigeze haba ubwoba ko atobasha gutwara igihugu mark meadows yavuze ivyo mu gihe hari hatanguye kuvugwa ibihuha ku magara ya perezida bituma haba kutamenya amakuru atomoye nyakuri ku magara yiwe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem rivuga ko abimukira umunani bapfuye abandi cumi na babiri baraburirwa irengero inyuma y'aho abari babatwaye babakuriye mu bwato ku nguvu hafi ya jibuti umuvugizi wa oem ivon ndege yavuze ryo kuba imana ko abo bimukira bose bamuka muri etiyopiya bari basubiye mu ihembe rya afurika oem ivuga ko byabaye inyuma yo kunanirwa gushika muri arabiya sawudite bavuye muri yemeni kubera imbibe zugawe kubera kiza ca covid 19 ivone ndege yavuze ko abari muri ubwo bwato bari mirongo itatu na bane kandi ko bwari ko bwerekeza mu gisagara ca obok co muri jibuti aho ibihumbi vy'abimukira b'abanyafurika bo muri ako karere bama baca bariko baragerageza kwinjira mu kigobe c'abarabu ibiziga indwi vy'abantu vyaratowe mu ntara iri ku rubibe rw'ubufaransa n'ubutaliyano hafi y'igisagara ca nice ejo ku musi w'imana abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bavuze kuri uwimana ko ivyo vyabaye nyuma y'aho imvura nyinshi y'isegenya igwiriye ikabomora amazu n'amabarabara abajeje kuzimya imiriro b'abafaransa bavuze ko abandi bantu mirongo ibiri n'umwe baburiwe irengero umunani muri bo bazwi nk'abagize ingaruka z'iyo mvura ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge ejo ku imana ryariyamirije ibitero biba hagati y'ingabo za armenia na azerbaijan bafa intara ya nagorno karabak mu kuvuga ko izo ntambara zica kubiri n'amategeko mpuzamakungu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa azerbaijan bwavuze ko abasirikare ba armenia bateye igisagara ca ganja kibamwo abantu barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu mu burengero bwa azerbaijan uruhande rumwe rwagiriza urundi ko rutera abanyagihugu umuyobozi wa croix rouge mu karere ka buraya na aziya martin schweb yavuze ko ivyo bitero bikoresha ibisasu biturika mu bisagara no mu bindi bice bibamwo abantu benshi abategetsi muri ivyo bihugu bibiri bavuga ko hafi abantu amajana abiri na mirongo itanu barimwo hafi abasivile mirongo ine bamaze gupfa kuva iyo mirwano itangura amashirahamwe atanga imfashanyo aridoga ko ivyo bisasu vyasambuye amazu y'abanyagihugu ahadurwa mu majana hamwe n'izindi nyubakwa nk'amavuriro n'amashuri igihugu ca kamerune ejo ku itariki ya kane ukwezi kw'icumi niho cakwiza umwaka gitunganije ibiganiro hagati y'abenegihugu vyari bigamije gutorera umuti ikibazo c'abavuga icongereza biyonkoye ku gihugu uko kwiyonkhora kwaciye gushira igihugu mu ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi ibihumbi bitatu muri iyo myaka ine abanyakamerune hamwe n'abantu bagiye muri ivyo biganiro bavuga ko gutana mu mutwe kwabandanije ku buryo ibice bitari bike by'intara zivugwamo icongereza zitagira ubutegetsi ariko leta ibandanya ivuga ko ivyo biganiro vyabaye ngirakamaro wahoze ari umushiranganji wa mbere wa cameroon filemon yang avuga ko imirwano yagabanutse ariko ko hakiri abagizi ba nabi bahungabanya umutekano batumbereye guca igihugu kubiri
aloise bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza inshuti bakunzi mukomeje kumva ijwi rya amerika ndayibutse ko ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu biyaga bigari ni mu kanya amakuru yo mu karere tuyahere mu gisata c'umutekano aho uburundi busaba u rwanda ko rwotanga abo bwita abagizi ba nabi bagirizwa guhungabanya umutekano no kwica abanyagihugu mu ntara ya kayanza iri muri komuni kabarore mu nyuma bagahava bahungira mu rwanda igisirikare c'ico gihugu kiremera ko hari abarundi cumi n'icenda bitwaje ibigwanisho cahagaritse mu ishamba rya nyungwe bavuye mu burundi kikavuga ko cifuza kuzobaha ishami ry'igisirikare ricungera imbibe mu karere k'ibiyaga binini ido nido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda igitero burundi buvuga ko abagikoze bahungiye mu rwanda ni cabaye ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi guheze kw'icenda ku mugoroba w'ijoro muri komine kabarore intara ya kayanza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano pierre nkurikiye yaraye abibwiye itangazamakuru igitega ku mugwa mukuru wa politike ku gacimbiri rw'imbogo umutumba tondero muri komine ya kabarore y'intara ya kayanza akagwi k'abasuma kitwaje ibigwanisho kaje kava ku gasozi cyitegererezo ku w'imbogo mu gihugu cy'u rwanda karateye ku mihana ibiri aho kishe serugo yitwa bucumi geregori w'imyaka mirongo itatu nk'igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu abajije umutekano bamaze kugakurikirana ako kagwi kavuye gasubira iyo kaje kazananye mu rwanda gatwaye n'impene indwi kizwe muri iyo mihano igisirikare cy'u rwanda kiremera ko hari abarundi cumi n'icenda bitwaje inkoho cafatiye mu ishamba rya nyungwe mu karere ka nyaruguru gahana rubibe na komine kabarore yo mu burundi iryo shamba rikiri mu burundi ryitwa ikibira ni naryo igipolisi cy'u burundi kivuga ko abateye icyo gihugu bahungiyemwo mu itangazo cashize ahabona igisirikare cy'u rwanda kibicishije mu rwego rw'iperereza kivuga ko abo bantu cabafashe itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi guheze haheze iminsi ine gusa ico gitero kibaye ku butaka bw'u Burundi iryo tangazo ijwi rya Amerika rifitiye ikopi rimenyesha ko abo barundi bafashwe biyemereye ko ari abagwanyi b'umuhari urwanya leta y'u Burundi witwa Red Tabara leta y'u Burundi yifuza ko u Rwanda rwoyiha abo bantu maze bagakubitwa intaye mu gahanga ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano busubiye gutera ivyatsi ubwo bubisha bugashima n'ingene babisabwe n'abajejwe umutekano bo mu burundi abajejwe umutekano bo muri ako karere b'u rwanda bahanahanye amakuru n'abo burundi bigatuma izo nkozi z'ikibi zimenyekana aho ziri mu rwanda zikongera zigafatwa aho zari zahungiye ubushikiranganji bugasaba ico gihugu c'u rwanda gushikiriza uburundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'uburundi buhora bubikora igihe cose ufata inkozi z'ikibi z'u rwanda ugataka ko uburundi yamara igisirikare c'u rwanda siko kibibona itangazo ryashizweko umukono na general de brigade vincent nyakarundi atwara urwego rw'iperereza rya gisirikare rivuga ko abo bantu bazoshikirizwa urwego ruhurikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région de grand lac igisirikare cy'u rwanda cyamenyesheje mu rwandiko urwo rwego kw'abo bantu bafashwe bari mu minwe yaco kandi ko urwo rwego rw'akarere kose arirwo rubwirizwa kubakira rugakora amatohoza maze rugafata ingingo zikurikira bijanye sejyambere ibisirikare vy'ibi bihugu vyagirizanya ko abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu gihugu kimwe bagatera ikindi cane cane mu bice biri ku mupaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi vyakurikiye icuka kibi muri politike n'imigenderanire y'ibi bihugu mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze inzego zijejwe iperereza mu bisirikare bigize ivyo bihugu bibiri u rwanda n'uburundi zarahuriye hamwe ku mupaka wa gasenyi nemba kugira ngo zitorere umuti uko kutumvikana ni igikorwa cyari gihagarariwe nk'umuhuza n'urwo rwego ruhuza ibisirikare byo mu karere k'ibiyaga binini abo bategetsi mu gisirikare bavanye bumvikanye ko umutekano wo ku mipaka ugiye gucungererwa hamwe kandi ko izo nzego zizoja zirahanahana amakuru y'umutekano akwiye Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ukwezi kwahariwe ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda kurakomeje komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge igaragaza ko mu bibangamiye ubwo bwiyunge muri bino bihe harimo ababyeyi bigisha abana inzango zifatiye ku moko bakababuza kubakana nabo batabusangiye inkuru tubaza mugenzi wacu wasumita kaboyi ari kigali mu rwanda buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi kugeza kuri mirongo itatu na rimwe z'uko kwezi abanyarwanda bakora ibikorwa binyuranye bishimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mbere y'icyorezo cya virusi ya korona komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yamaraga uku kwezi mu bikorwa birimo kwigisha abaturage akamaro ko kubana neza guhemba abantu n'imiryango bagaragaje umwihariko mu bikorwa bikangurira abandi kubana neza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge fideli ndayisaba asobanura ko muri ibi bihe ibikorwa byinshi bihuza abantu byahagaze kubera covid cumi n'icyenda uyu muyobozi atangaza ko nubwo intambwe yo kubana neza mu banyarwanda igenda iterwa hari ingeso ababyeyi bagomba gucikaho mu burere bw'abana babo tukaba dushishikariza ababyeyi mbere na mbere kubyirinda kuko ni uguhemukira abana icya kabiri uretse kuba ari no kuba ababyeyi gito bashaka kuraga abana ibyabakomerekeje ariko kandi ni no gukora ibyaha tukaba dushishikariza urubyiruko kubyanga kutabyihanganira kandi uwo bigaragaye aho bigaragaye yuko bakomeje kubangamirwa ku burenganzira bwabo bishingiye ku ivangura bishingiye ku macakubiri ntibabihishire ibibazo urubyiruko rwagiye rugaragariza imiryango imwe n'imwe ruhuriramo ibyinshi bishingiye ku kubuzwa uburenganzira n'ababyeyi ndetse n'imiryango yo guhitamo uwo bifuza kurushingana ngo ni uko badahuje ubwoko bwana jean paul ntwari umuyobozi wungirije w'umuryango prison fellowship rwanda yasobanuye ibyiciro by'abana babagana rero abana bakomoka ku bakoze ibyaha bya jenoside ndetse no ku barokotse jenoside bagiye bagira inzitizi nk'izo ngizo bakamenyanira ku mashuri bakamenyera mu bikorwa bitandukanye bagira nk'umushinga wo kubana wo kubaka urugo ugasanga bagiriye inzitizi uruhande rumwe ati ntituzabutaha ntituzabashyigikira ariko mu by'ukuri abana mu by'ukuri bararengana so twagiye rero twegera iyo miryango bitewe n'ibyo twagendaga tugezwaho tukayigisha tukabereka mu by'ukuri isano bari abana bafitanye ry'ubunyarwanda hari abagiye bafata nk'urubyiruko wenda rugafata umwanzuro rugakora ubukwe rugashyingiranwa imiryango yabo atereranye bakagenda bakibanira bakavuga ati imiryango ni ibyabo ntabwo twe twabibayemo ariko bazatugarukira cyangwa se bazarorera kugeza ubu uyu muryango umaze guhuza imiryango igera kuri mirongo irindwi yari yaranganye bitewe n'uko batifuzaga ko abana babo bashyingiranwa kuko babaga badahuje ubwoko ubuhamya ijwi rya amerika ryahawe n'urubyiruko rwagiye rubana rudashyigikiwe n'imiryango bagaragaza ko hari bamwe mu babyeyi batarasobanukirwa n'ubumwe n'ubwiyunge nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu batari babandi twita abahejwe inyuma n'amateka hazamo ikintu gikomeye arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankubita ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho ku bijyanye n'amoko umuryango w'umukobwa ntabwo bose babyumvagaho umukobwa ni umucikacumu yewe ndi muri bamwe bita ngo ni abahutu baramubwiraga ngo ngo ntabwo bakemera ko anshaka ariko umukobwa we ntacyo byari bimutwaye ntacyo byamuhinduragaho yarankundaga pe yarankundaga nanjye mukunda mushiki wanjye uvukana we ubwo yigeze kumbwira ati iriya miryango uri gushakamo kubona batagushaka atugarusha n'iki ko kurabona uzubaka ukaguhira byari ikintu komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge isaba buri munyarwanda kudahishira umuntu uwo ari we wese wagaragaweho n'amacakubiri amategeko ateganya yuko gukurura amacakubiri n'ivangura ari ibyaha nk'uko nari nabivuze kandi ibyaha bikomeye bihabwa ibihano biremereye ahangaha tukaba duhamagarira abantu igihe babonye ibikorwa bumvise imvugo zirimo amacakubiri zirimo ivangura kubigeza ku nzego z'ubugenzacyaha zibegereye kugira ngo bikorerwe iperereza itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ngingo yaryo y'ijana mirongo itatu na gatanu rivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka itanu kugeza ku myaka icyenda n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda kuva ku bihumbi ijana kugeza kuri miliyoni imwe mu mafaranga y'u rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu ruherutse gutangaza ko mu myaka itanu ishize hakozwe amadosiye asaga ibihumbi bibiri magana atatu y'abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ashyikirizwa ubushinjacyaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na siporo turahera mu burundi aho ihiganwa ry'umupira w'amaguru bakinira ku musenyi beach soccer ryaraye ritanguye mu mupira w'amaguru ihiganwa ry'u Burundi kandi ryasozereye indwi yaryo igira gatanu ejo kwa mungu mugenzi wacu desire hatungimana yabiduteguriye mu ntara ya gitega umugwi wa musongati wanganije na kanza united igitsinda kimwe ku kindi uwo mugwi w'igitega ubutakaje bwa mbere amanota imbere y'abakunzi bawo icegera c'umumenyereza w'uwo mugwi wa musongati amenyesha ko ari bishika mu mupira w'amaguru ariko ko bagiye gukosora kugira bame banezereje abakunzi babo kubona tunganije muhira si igikorwa cyiza mugabo byashe muri futuboro nuko nyine ntakundi uravye iyo twakinye urukino twabasumbije ibiharuro binini mugabo uno munsi chance nayo twaronse yo gutsinda mugabo muri futuboro nuko urashaka kudomina bikanka ko utsinda nuko ku kibuga naco citiriwe intwari mu gisagara ca bujumbura umugo wa bumamuru niho waronka amanota atatu ya mbere y'ihiganwa mu gutsinda umugwi w'igipolisi rukinzo ibitsindo bibiri kuri kuri kimwe gaspar kajabuka amenyereza bumamuru akaba yizera ko n'ayandi manota agiye kuboneka twari tumaze iminsi dukinisha abakinnyi batari ba- bakeya abakinnyi cumi na bane ariko uno munsi ngira mwabonye no kuri bande tushe abakinnyi bari buzuye niyo mpamvu twatsinze n'ikindi n'icyatumye dutsinda ni ukubera twaronse umukinnyi nka rawuru yari amaze iminsi izi maci zose adakina kubera ibibazo vyiwe na, na komite ariko ubu yanyijeje yuko azokina gushika duheze shampiyona e, abakozi ba- b'umugwi wa bumamuru batube hafi twe turiko turakora turacari ku kivi ayandi manota tuzoyaronka nk'izindi ekipe nk'uko ubwene bayaronse mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa ry'uburundi mu mupira w'amaguru interstar yatsinze egre noir ibitsindo bibiri kuri kimwe ibitsindo bibiri kuri kimwe kandi nivyo burundi sport dynamique yatsinze royal fc olympic star itsinda muzinga igitsindo kimwe ku busa bujumbura city itsinda atletico academy ibitsindo bitatu kuri kimwe mu gihe message ngozi ku kibuga cayo ibuye yeretse vitaloko ikibura vyinshi mu kuyitsinda ibitsindo bine kuri bibiri kugeza ubu umugwi wa olympic star wo mu ntara ya muyinga uri mu kibanza cya mbere by'imfatakibanza n'amanota cumi n'abiri kuri cumi n'atanu ihiganwa naryo rya bici soka kuri uno wa gatandatu niho ryatangura mu gisata cy'abagabo mu nkino zuguruye iryo higanwa bici boyisi yatsinze barimex ibitsindo bitandatu kuri bine nayo kanyosha bici ikaba yatsinze rezerite bigoranye cyane ku bitsindo bitanu kuri bine mwamenya ko iryo higanwa riri mu migwi cumi n'umwe igisata cy'abigeme nacyo kikagira imigwi icumi muri basketball mu higanwa ryitiriwe intwari ryamarikinwa mu kwezi kwa cumi ukwezi hagandaguwe merikero ndadaye na rwagasore ruwi inkino z'igice cya kane gishiri cya nyuma zarangiye kuri uno w'imana muzinga yatsinze rezipo ku manota mirongo irindwi n'indwi kuri mirongo itandatu na rimwe dinamo yakuye muri iryo higanwa mutanga united mu kuyitsinda ku manota mirongo umunani n'icyenda kuri mirongo itandatu nayo umugwi w'imbeya wo mu ntara ya gitega ukaba watsinze egre noir ku manota mirongo umunani n'atandatu kuri mirongo itandatu na rimwe mu higanwa naryo rya handball mu gisagara cya bujumbura ku ndwi igiri ya kane brothers team yatsinze intwari ku bitsindo mirongo itatu na bine kuri mirongo ibiri n'umunani rumuri yirahira friends ku bitsindo mirongo itatu n'icyenda kuri mirongo ibiri na bitandatu nayo rukinzo ikaba yatsinze galaxy ibitsindo mirongo itatu na kimwe kuri mirongo ibiri na bine desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana reka mugenzi wawe jean claude munyandinda agukorere mu ngata ku yavugwa mu gisata ca siporo mu rwanda nyuma y'uko minisiteri ya siporo mu rwanda itanze uburenganzira bwo gusubukura imyitozo n'amarushanwa amakipe amwe n'amwe yatangiye imyiteguro yo guseruka mu mikino itandukanye ku ikubitiro ikipe y'umupira w'amaguru y'abasirikare b'u rwanda aprfc ejo bundi kuwa gatandatu yatangiye imyitozo kuri stade amahoro i remera nyuma y'iyo myitozo ihita yerekeza mu mwiherero i shyorongi kuwa kabiri y'icyumweru gishize abakinnyi abatoza ndetse n'abandi bakozi b'iyi kipe bakorewe ibizamini byo kubapima virusi ya korona aprfc irimo kwitegura guhagararira u rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yabaye aya mbere iwayo kuko ariyo yatwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka nubwo iyi shampiyona yahagaze itarangiye kubera icyorezo cya virusi ya korona mu ikipe ya as kigali nabo intero ni imwe abakinnyi bagomba kwinjira mu mwiherero uyu munsi kwa mbere kugira ngo bashobore kwitoza bafite umutima umwe bitegura kuzaseruka mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika nibyo bisobanurwa n'umunyamabanga w'iyi kipe y'umujyi wa kigali francis gasana dufite gahunda twebwe yo kwipimisha kwa gatanu noneho kuwa mbere tugatangira imyitozo kugira ngo dusiganwe n'igihe dusigaranye twebwe mu cyifuzo cyacu ariyo option ya mbere ni ukuba hamwe si uko eh, twabisabwe na, na minisiteri cyangwa se na, na federasiyo ahubwo twebwe kuri twe niryo bidufasha kuko abakinnyi bamaze igihe kinini batari eh, badakina ntabwo ari byiza ko ukubarekura eh, ngo ba- bajye bataha byaba byiza iyo bari hamwe babana basangira ba- bari kumwe biroroha kugarura fomu ndetse na fitinesi twebwe rero option number one ni uko eh, bazaba bari hamwe akomeza avuga ko nta mpungenge zirebana n'amikoro ikipe ya as kigali ifite icyo cyo turagishoboye birumvikana ntabwo ibyo twifuza byose siko tuba tubishoboye hari igihe tuba twifuza ibirenze ibyo ngibyo ariko eh, ubushobozi bukaba imbogamizi ariko icyo ngicyo cyo twakiganiriyeho ko ari iyo option number one tugomba gukora icyo cyo tuzagikora turagishoboye hanyuma twitegure kugira ngo ah, kuko kubareka bakagenda nubwo aribyo bihendutse bakajya bataha ariko ntabwo aribyo biduha umusaruro twifuza mu gihe gitoya dufite tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare amatariki isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu du rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe rizaberaho yamaze kumenyekana iri siganwa rizatangira ku itariki ya makumyabiri na rimwe y'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha risozwe ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'uko kwezi kwa kabiri ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi rivuga ko abakinnyi b'u rwanda bagiye kwitegura iri siganwa ikigaragara ni uko imyiteguro itazoroha kuko hari hashize amezi atandatu nta siganwa na rimwe ritegurwa mu rwanda kubera icyorezo cy'indwara ya virusi ya korona ari nacyo cyatumye urwego rw'abakinnyi b'abanyarwanda rusubira hasi ikimenyimenyi ni uko umukinnyi samuel mugisha usanzwe ari umwe mu bakomeye u rwanda rugenderaho aherutse kwitwara nabi muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare yabereye imora mu butaliyani akava mu isiganwa ritarangiye yari claude munyandinda i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nino ngaha dusozere amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara rwose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe nayabateguriye nongera ndayabashikiriza amajwi yacu akaba yekeranijwe na fasile gebehu twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose twongera tubifuriza kugira indwi nziza naho ubutaha radiyo ijwi rya amerika irabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo zitandukanye iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu cya amerika cyamye ari igihugu gifasha ibindi mu bijyanye n'amagara y'abantu ku isi iyi mfashanyo iva ku makori atangwa n'abanyamerika bizera ko igihugu cyabo kizoyakoresha mu buryo bubereye yamara umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga morgan utragos avuga ko oms itayakoresheje mu buryo bubereye na cyane cyane mu kurwanya ikiza cya korona nk'uko babikoze mu bindi biza mu myaka yaheze avuga kandi ko oms itabashije kunagura uburyo ikora mu kwerekana ubwigenge bwayo budashimika ku mfashanyo iva ku gihugu cy'ubushinwa Ivyo nivyo vyatumye Amerika itangaza ko ihagaritse imfashanyo yayo muri iryo shirahamwe guhera ku itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Yamara imfashanyo ya Amerika mu gisata c'amagara y'abantu iracakomeye mu mugambi wa leta ihari wo kurondera uburyo bwo kwagura ubuhinga bwayo muri ico gisata cane cane kijanye no gutanga imfashanyo zihuta. kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe leta ya amerika yaratanze imfashanyo y'amadolari imiliyaridi ijana na mirongo ine na zibiri yo kurwanya no kwirinda umugera wa sida malariya igituntu ebola n'izindi ndwara zikomeye zandukira umushingwabikorwa mu biro vya amerika bijejwe iterambere ku isi usaid muganga alma golden avuga ko n'imiburiburi amerika itanga imiliyaridi icumi z'imfashanyo ku mwaka mu magara y'abantu ku isi kandi ko ayo mafaranga agiye kongerezwa inshuro zibiri kubera ikiza cya korona leta zunze ubumwe za amerika ziriyemeje gufasha kugira ngo ingingo zayo zo kuva muri iryo shirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms ntizizogire ingaruka mbi kuri bantu aho nikora muganga golden avuga ati amerika ni igihugu cya mbere ku isi mu kwitaho amagara y'abantu mu buryo butandukanye kandi yariyemeje kubandanya igira umutima wo gufasha abantu ku isi yose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.